Iri ni ijwi rya Amerika radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kuri mikoro hano i Washington DC muri kumwe nanje Aloise Bigirimana mwaramutse inshuti namwe bagenzi tuzindukanye tubahaye ikaze kuri radiyo yanyu ubwo bushimwe bwose bwahawe abo bantu babiri bukaba bufise insiguro y'inzira inyegeje yo kongera uburyo babagumutsi b'inkorabara ibyo ni iteka ku gihugu tureke kuba wareke kwashira bari bakwiye ahubwo kubagarukana vuba bakabasubiza amashyirahamwe yabo bagakorera mu gihugu byose bigakorerwa ngaha mu gihugu abo ni Gerard ndabirabe havugira umugambwe sendedevide duri ku butegetsi mu burundi hamwe na leonce ngendakumana arongo ya dese ikibiri bavuga ku bushimwe buheruka guhabwa Pierre Claver Mbonimpa arongoye Prodehashe na Marguerite Barankitsa arongoye Maison Shalom inkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye zirimo imvura nyinshi yaguye mu Rwanda hitanye abatari bake turazibashikiriza mu kanya mugume ku maradiyo yanyu imbere yaho ariko tubanze duhe akanya mugenzi wacu Oriane Tangishaka adushikiriza amwe mu makuru avugwa irya nino ku isi yaduteguriye mwaramutse Oriane umwanya ni uwawe
mwaramutse neza aloyizi ndabaramukije mwe mwese muduteze amatwi mu burundi mu rwanda n'ahandi hose ku isi duhera amakuru avugwa ku isi muri jibuti umukuru w'igihugu ismael omar gule yaraye arahiye icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kiringo cya kane aho hari ejo ku munsi wa mungu mu birori vyitabwe n'abakuru b'ibihugu n'abandi bategetsi bo mu karere gule yarahiye mu birori vyabereye ku rugo rwiwe ku mugwa mukuru ijibuti city mu bitabye ivyo birori harimwo umukuru w'igihugu cya sudan omar al bashir perezida w'u rwanda paul kagame perezida wa somaliya hassan sheikh mahmud n'umushikiranganji mukuru wa ethiopia heli mariam dusaleng perezida wa jibuti bashir yagirizwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha icc ivyaha vyo mu ngwano ivyaha vya jenoside n'ubundi bugizi bwa nabi kuri kiremwa muntu Djibouti ni igihugu gito cyane kiri muri Afurika y'ubuseruko kikaba kigizwe n'ibihugu byasinye ku masezerano y'i Roma ya sentare mpanavyaha ICC iyo sentare igizwe n'amasezerano aha uburenganzira bwo gukurikirana abagirizwa ivyaha vya jenoside itotezwa rya kiremwa muntu n'ivyaha vy'umungwano Perezida Gule yatsinze abandi bakandida batatu mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki umunani z'ukwezi kwa kane umukuru w'igihugu cya turkiya Recep Tayyip Erdogan aragiriza amareta yo mu burengero bw'isi ariko aragwanya intagondwa za leta ya kisilamu mu buraruko bwa siriya kuba batari ko barafasha leta yiwe kugwanya baruberi b'intambara ya kisilamu jihad ku butaka bwiwe ariko umugwa mukuru Istanbul ejo ku munsi wa mungu perezida Erdogan yavuze ati baradutaye ku rugamba rwo kurwanya leta ya kisilamu iriko irasesa amaraso ibicishije mu bitero vy'amabombe y'ubwihevyi n'ibitero vy'amarokete ategwa mu kigwati kiri ku mupaka wa Turkiya ahitwa Kilis iryo jambo yarivuze nyuma yaho abategetsi batangaje ko ibitero vyagizwe na leta yiwe vyishe abagwanyi ba leta ya kisilamu mirongo itanu na batanu mu buraruko bwa Siriya aho biho bihora ibitero vy'amarokete vyahitanye abantu barenga mirongo ibiri hafi y'ico kigwati ca Kilis uwo mwidogo wa perezida Erdogan ni kimwe mu bimenyetso vy'uko hari cuka kibi hagati ya leta yiwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa buraya riheruka gusaba leta yiwe kunagura amategeko yo kurwanya iterabwoba abahinga bo mu rengero bw'isi nabo nyene bagiriza perezida Erdogan kuba akoresha amategeko yo kurwanya iterabwoba ku batavuga rumwe nawe umukuru w'igihugu cya philippine beninyo yakinos asaba ko amatora mu gihugu ciwe aba mu mahoro n'umutekano aho ni mu gihe abantu amamiliyoni bariko baritabira amatora y'umutegetsi mushasha azomusubirira aho kandi ni mu gihe igihugu cya philippine gisanzwe kizwi muri kahise kuba cyararanzwe n'ubwicanyi kumwe n'amahinyu mu bihe vy'amatora perezida kino avuga ko hageze ko igihugu ciwe cereka isi yose ko gishobora kugira umutima n'inyifato ya demokarasi amatora yatanguye ejo akaba ariko arabandanya kuri uno munsi wa mbere yerekana ko rodrigo duterte umukuru w'igisagara ca davao ariko aratangaza abantu benshi mu gutogwa cane duterte azwi kuba akunda kuvuga amajambo agizwe n'ibitutsi kuri leta kandi akaba akunze kugabisha ko azoza arica abagizi ba nabi abatavuga bumwe na Duterte harimo na perezida Kino bagabisha abanyagihugu kudatora umuntu ashobora kuzocika umutegetsi w'umudikitateur uwo akaba ari umutegetsi w'igitugu abategetsi muri afghanistan baraye bisha abagabo batatu baba- babamanitse abo bagabo baragirizwa ibyaha bikomeye by'ubugizi bwa nabi ku basivile no ku mutekano w'igihugu iyicwa ry'abo bagabo eh, bagizi b'iterabwoba ryakozwe mu munyororo uri i kabul ejo ku munsi wa mungu ibiro vya perezida ashraf ghani vyabwiye ijwi rya amerika ko iryo tegeko ryavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu iryo tegeko ryasohowe inyuma y'aho hari haciye ukwezi habaye igitero gikomeye c'ubwihevyi cagizwe ku mugwa mukuru kigahitana abantu mirongo indwi kigakomeretsa n'abandi amajana n'amajana abarobere b'abataliban nibo biyitiriye ico gitero ubwo bwicanyi bwaraneguwe cyane mu gihugu cyose ca afghanistan no mu makungu perezida gani yararahiye ko agiye kongereza inguvu nyinshi mu gisirikare mu kurwanya abo bagizi ba nabi akavuga kandi ko azoshigikira ubwicanyi buzogirwa kuri abo bagizi ba nabi mwari kumwe naho yanitanga ishaka
urakoze oriyani itanga ishaka kuri aya makuru ahejeje kudushikiriza iyi mwumviriza n'ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani ibice bitatu no kuri fm ijana na zine n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na zine n'ibice icenda hamwe na mirongo icenda na zitanu n'ibice bibiri Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda imvura idasanzwe yaguye mu ijoro ryo kwa gatandatu rishira wa Mungu yahitanye abantu 34 mu karere ka Gakenke mu ntara y'amajyaruguru y'u Rwanda umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yaraganiriye n'umuyobozi w'ako karere Deogracias Nzamwita aramubwira ivyononekaye tumwumvirize Eh, ntabwo ari inkangu imwe ni inkangu nyinshi cyane kubera imvura nyinshi yabaye iguye hafi kuva mu ma saa saba z'ijoro ku buryo muri mu mibare dufite y'abantu bapfuye ubu ngubu turabarura abantu mirongo itatu na bane ubwo harimo abantu bakuru n'abana imibare yo ntabwo nakubwira ngo abana ni bangahe abakuru ni bangahe ariko ni mirongo itatu na bane ikindi ni uko uyu muhanda wa kigali musanze hagati y'agasantere ka gakenke na buranga harimo ibitengu byinshi ku buryo imihanda itari nyabagendwa ariko ubu ngubu eh, leta yashyize ingufu nyinshi ku buryo nibura ubu ngubu imodoka zishobora kuhanyura ni ukuvuga ngo kuva mu gitondo uwo muhanda ntabwo wakoreshwaga urebye nko kuva mu ma saa kumi n'ebyiri kugeza ubu nonaha hafi saa kumi n'imwe ntabwo umuhanda wari kugenda byagize ingaruka ku mirenge ingahe rero imirenge byagize ingaruka nyinshi ni imirenge itatu umurenge wa nemba umurenge wa gakenke n'umurenge wa makaba niho tubona byagize ingaruka nyinshi cyane ni naho hatuye abantu benshi bo muri gakenke ni abantu cumi na batandatu muri makaba ni abantu icyenda ariko hari n'imirenge yindi nayo byakozeho nk'umurenge wa wa minazi hapfuye batatu umurenge wa coko babiri ubwo n'umurenge witwa mugunga naho hapfuye umuntu umwe Ah, birumvikana ko abantu ari abantu benshi cyane hari amakuru yavugaga ko kaburimbo y'umuhanda kigali musanze yacitse nibyo kaburimbo ntiyacitse ahubwo ni ibitengu byagiyemo ahantu hafi nko mu birometero nka bita- nka bitandatu hose byari byagiye biriduka bijyamo ubutabazi bw'ibanze kuri iyo miryango ubwo buhagaze bute ubutabazi bw'ibanze kuri iyo miryango twavuganye na midimari midimari mu gitondo cya kare kare yazana amantuza amaserikeri ndetse kandi n'iby'ibanze ndavuga nk'ibiringiti n'ibindi byose byangombwa ariko hari n'ibindi byihutirwa kuko amazu hafi magana ane yasenyutse ayo mazu batwemeye ko bari buze kudushakira amabati noneho abaturage twe tugakora umuganda wo kuwubakira kugira ngo nibura iyo miryango ibone ikinga umusaya ariko nanone mu gitondo batubwiye ko bari buze kuzana nanone n'ibikenerwa n'ibiribwa ubwo twebwe icyo twakoze kuri iyo miryango kubera ko igomba kugeraho ikinga umusaya kubera ko bigiye bitandukanye aho ngaho mu mirenge abaturanyi babo babaye babasimbukiye muri uyu mugoroba gakenke nk'agace kiganjemo imisozi hari ubwo uba usanga batuye ahantu hahanamye bamwe bita amanegeka abagizweho ingaruka nabo ni bari batuye mu manegeka kugira ngo gateze ko wenda no kutayizi ni imisozi miremire ubwo rero kubera ko hari imisozi miremire ni- ni amazi yagiye aturuka muri iyo misozi miremire agakubita abaturage batuye nyine aho twagiye tubatuye Eh, rero birumvikana ko iyo amazi ahurutse mu misozi niba utuye ahantu heza icyo gihe amazi aragutwara hari ingamba kuba mwakumira ayo mazi kuko ntabwo ari ubwa Ingamba- mbere ibyo ngibyo bibaye ubu ntabwo yaberutse tujye byo kwita abaturage ingamba twafashe ni uko batuye ahantu habi ni ukubimura tukareba aho tuba tuhatuye heza atari iyo mishinga igenda ibarigikira icya kabiri nanone mu ngamba twari twafashe n'ubu tugikomeza ni ni ukukomeza gutera amashyamba ahantu ho mu mpinga z'imisozi kugira ngo nibura turinde ko ayo masuri yaza ikindi ariko nanone gikomeye ni uko iminsi iri imbere dufite gahunda ikomeye cyane tuzagenda dushyiraho hamwe na hamwe amaterasi y'indinganire ndetse n'indi mirwanyasuri kugira ngo dukomeze tubungabunga ubutaka ariko igikomeye cyane no kugira ngo imiryango ituye ahantu habi abona koko n'amazi avuye mu manegeka yabasanga aho ngaho tuyimuka uyo yari Deogratias Nzamwita arongoye akarere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda yavuga ku mvura yaguye muri ako karere tuve mu Rwanda tuje mu Burundi aho abantu babiri bagandaguwe mu gisagara ca Bujumbura mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishira uwimana umwe yahitanywe na grenade yatewe muri zone Buterere mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura uwundi nawe yarasiwe muri zone Musaga mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura ni inkuru dushikirizwa na Fidelite Ishatse umwe muri abantu bapfuye yitanywe na grenade yatewe mu gasoko kari muri zone ya buterere aho gasoko kakiba bajya kaburimbo rigabura butere ya mbere na butere ya kabiri abari muri iyo soko batubwiye ko iyo grenade yatewe nk'igihe cy'isaha imwe y'ijoro irenga Ilikuwa ni saa moja na dakika kumi.
hari mu masaha moya n'iminota icumi niho yateye igiterwa abantu barahundaga aho nyene umwe niwe twabonye ikiziga abandi barakomeretse Wengine baca batwagwa kwa wakaumia, muganga wakachukuliwa wakapelekewa kwa mganga.
iyo grenade igiheza gutegwa hariho abanyagihugu bari muri icyo kibanza bakubaguwe maze batabagwa n'abasirikare nk'uko tuvyiganirwa n'umwe bari muri icyo kibanza yabibonye Kwenye muda mdogo ndo tukafika tunaona sasa vile mbonera kule ndo wakafika.
haciye akanya niho haca haza imbonera kure baca batangura gukubita abantu bafata abantu babahohotera imbonera kure nizo zatanguye kuza n'abapolisi baca barakurikira umuntu wese afise agasakoshi ku mugongo niwe yaca afatwa agakubitwa bababwiye ko aribo bariko baranyegeza amagrenade bari mu masakoshi yabo abasirikare bashitse rero bavuze yuko ibyo bitumvikana ko abantu baguma bafatwa kandi atakibagira baca basaba ko abafashwe barekurwa Tukafuka na waachilia wale wenye waliokamatwa.
amakuru twakuye umuryango w'umuntu yitavye imana yemeza ko uyu muntu yari umukenyezi azwi ku izina rya uwimana diane umuryango we bavuga yuko yari yagiye muri ako gasoko gusuma asize umugabo n'abana batatu urongoye zone ya butere nese nduwimana yazindutse ahabereye iryo bara maze agirisha inama abanyagihugu yasanze mu byo yababwiye harimo kuba ateye iyo grenade yari yatumwe kwica abantu benshi uwabikoze nawe twibaza yuko yabikoze afise intumbero uteye grenade mu isoko hapfa abantu benshi kandi muri abo bapfa nta bwoko nta mutumba uba wacaguye hapfa abantu mu kivunga bishobora ko umuntu yakoze ico kintu ari misiyo aba yarahawe yo kugira hapfa abantu benshi agira ibyo yerekana kuri uwo yamutumye yereka abazungu yuko abantu bariko barapfa amahera bamuyorere kuko ni misiyo baba bafise niko je nokivuga mu ntumbero yo gukomezamo umutekano mu buterere umukuru wa zone buterere yafashe ingingo zikurikira tumaze tuzibukire gato babura aho batera babura aho bica dusabe rero nko ngaha hakunda kuba hari abantu benshi tuba tuvuze ko isaha cumi na zibiri atari urujya n'uruza gusubira aha ku isamariro canke iri bara ryose gutyo impande y'isoko ko muranyuma kugira abantu bagurisha ibiziga babura aho baca isaha cumi na zibiri abafite utuntu bacuruza kako mabarabara bazobe bahejeje isoko saa kumi n'imwe n'isuku bazobe bugaye igiti kinyezina c'abakomeretse mu buterere twakibwiye inshinga c'umuvugizi w'igipolisi moyize nkuru nziza aho yatubwiye ko abagera kuri cumi na babiri bakomerekejwe n'iyo grenade yatewe aho mu gasoko mu buterere ni muri komine ya ntahangwa hagati aho mu gipolisi batubwiye ko no muri zone ya musaga komine muha mu manuko y'igisagara ca bujumbura ko naho nyene amaraso yari asesetse uwitwa Jivanze yo ku bwayo yahora akora umwuga w'ubushoferi niwe yishwe arashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bamutegereye ariko arataha igihe cy'isaha zitatu z'ijoro ku ibara rya kabiri ku musaga nk'uko icega c'umuvugizi w'igipolisi abandanya abimenyesha mu gipolisi amenyesha kandi ko yaba uwateye grenade muri zone ya butere canke abasheshe amaraso ku musaga bose ntibaramenyekana yamara bavuga yuko amatohoza yamaze gutangura ibujumbura mu burundi fidelite ishatse ijwi rya amerika
ubu naho ni umwanya w'amakuru y'inkino tuyahere mu rwanda mugenzi wacu jean claude munyandinda atubwira amakuru y'inkino yaranze iyi ndwi turangije mu mukino wo gusiganwa ku magare ejo bundi kuwa gatandatu mu rwanda hatangiye ku nshuro ya kabiri isiganwa ryitwa rwanda cycling cup rikinwa mu byiciro binyuranye mu gihe kijya kungana n'umwaka wose intera ya mbere y'iri rushanwa yari kigali nyagatare ku bakinnyi b'abahungu rwamagana nyagatare ku bahungu bakiri bato na kiramuruzi nyagatare ku bakobwa muri iki cyiciro cyabimburiye ibindi muri iri rushanwa uwabaye uwa mbere mu bahungu ni areruya joseph wo mu ikipe ya ami sportif y'i rwamagana yakurikiwe na hakuzimana kamera ukinira benediction y'i rubavu naho uwa gatatu aba jean claude wizeye wa ami sportif mu bakinnyi b'ingimbi uwaje ku isonga ni eric imanizabayo wo muri benediction ku ruhande rw'abakobwa ingabire beyata wo muri ami sportif niwe waje ari uwa mbere ku nshuro ya kabiri isiganwa rwanda cycling cup rikinwe ngo hazabonekamo izindi nzira twumve umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu rwanda aimable bayingana
rwanda sekiri kapu nanone twashyize muri gahunda ko tuzajya mu gice cy'iburengerazuba ni ukuvuga dufite etape navuga ebyiri nshyashya iya mbere ni izahaguruka ikarongi yerekeza rusizi buzaba ari ubwa mbere tugiye hariya kuko umuhanda wararangiye umeze neza kiriya gice rero cy'u rwanda ni n'ahantu heza cyane icyo gihe tuzishimira kuhajya kubera ko duteganya no kuhashyira turu du rwanda hanyuma nanone n'indi etape nanone ikomeye nayo izahaguruka rusizi ikarangirira i huye nayo iteganyijwe muri turu du rwanda ariko twashyize muri kalendari yacu nayo ikaba ari etape numva izaba ari ko buzaba ari ubwa mbere tunyuze mu ishyamba rya nyungwe nyungwe murabizi nuko ireshya ifite nk'ahantu abakinnyi bazagenda ibirometero nka mirongo itatu bari ku butumburuke bw'ibirometero hagati ya bibiri na magana atatu na bibiri na magana atanu tunyarukiye mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere igeze mu mahina mu mpera z'icyumweru gishize habaye imikino yo ku munsi wa makumyabiri na kabiri ku wa gatanu ikipe ya musanze fc yatsinze bugesera fc ibitego bitatu kuri kimwe ku kibuga cy'inyakinama marine fc yaguye miswi n'amagaju fc banganya igitego kimwe kuri kimwe kuri stade umuganda i rubavu ejo bundi kuwa gatandatu kuri stade y'umuhanga mukura victory sport yatsinze as muhanga ibitego bitatu kuri kimwe etensere fc yatsinze kiyovu sport ibitego bibiri ku busa uyu mukino wabereye kuri stade umuganda apr fc yatsinze sunrise ibitego bibiri kuri kimwe i rwamagana ikipe ya gicumbi fc yatsindiwe ku kibuga cyayo na polisi fc ibitego bitatu ku busa mu wundi mukino wabereye kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya rayon sport yanyagiye rwamagana ibitego bine kuri kimwe kugeza ubu aho shampiyona igeze amakipe uko ari cumi n'atandatu ashobora gushyirwa mu nzego enye urwego rwa mbere rurimo apr fc ifite amanota mirongo ine n'icyenda na rayon sport ifite mirongo ine n'umunani aya ngaya uko ari abiri niyo arimo kugaragaza inyota idasanzwe y'igikombe urwego rukurikiraho rugizwe n'amakipe yarangije gukura amaso ku gikombe akaba asigaye aharanira imyanya myiza ayo makipe adashimwa kabiri ni mukura victory sport as kigali kiyovu sport na police fc mu rwego rwa gatatu harimo amakipe y'akazuyazi adafite ubwoba bwinshi bwo kumanuka mu cyiciro cyo hasi ariko nanone ntagaragaze intego zifatika ayo makipe adafite icyo yica n'icyo akiza ni gicumbi fc sunrise bugesera fc amagaju fc marine fc musanze fc na espoir fc amakipe asigaye ageze aharindimuka ku buryo niba nta gihindutse abiri muri yo ashobora kwisanga mu cyiciro cya kabiri ayo makipe atatu ya nzapfa nzakira simbizi nk'akanyoni karitse ku nzira ni etensere fc as muhanga na rwamagana fc iyi rwamagana fc niyo iri ku mwanya wa cumi na gatandatu ari nawo wa nyuma ikaba ifite amanota cumi na rimwe mu mikino makumyabiri n'ibiri yari claude munyandinda i kigali
arakoze mugenzi wacu jean claude munyandinda ubu naho dusimbire mu burundi aho mugenzi wacu evariste nzikubanyanka atubwira idonido ry'inkino zabaye mu burundi mu mpera z'indwi twari turangije ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu ryari rigeze mu gice cya kane kirangiza ku munsi wa gatandatu habaye urukino rumwe gusa ubwo nabwo rwahuje imigwi mesaje ngozi na lidia ridiki burundi sport for africa w'ibujumbura urwo rukino rwabereye mu ntara ya rutana ku kibuga cy'ihinguro ry'isukari sosumo rwarangiye imigwi yose inganya ubusa ku bundi bikoze kuri za penaliti mesaje ngozi ikura mu ihiganwa lidia ridiki burundi sport for africa mu kuyitsinda penaliti zitanu kuri zine kuri uwimana naho habaye inkino zitatu kuva igihe cy'isaha icyenda z'umuhingamo ku kibuga cyo mu rumonge stade byizigira umugwi moso shuga wo mu rutana watanye mu mitwe na pepiniyeri w'ibujumbura moso shuga ukuranwo pepiniyeri mu kuwutsinda ibitsindo bibiri ku busa ku kibuga cyo ku kigo cyigisha ubuhinga mu mupira w'amaguru cnt cy'ibujumbura bujumbura city yari iramutse yakira rugofarme wo mu ntara cy'ibitoke bujumbura city watsinze rugofarme ibitsindo bitatu ku busa ku kibuga cyitiriwe umugani wa rudoviko rwagasore naho umurwi vitaro watanye mu mitwe na burundi sport dynamique Olympique urukino rwarangiye umugwi Vitaro ufise igikombe c'umwaka uheze wa 2015 utsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo bibiri ku busa mu ca kabiri cirangiza mu guhiganirwa igikombe c'umukuru w'igihugu Vitaro izotana mu mitwe na Bujumbura City Message Ngozi nayo ikazotana mu mitwe na Moso Sugar wo mu Rutana tukivuga ibijanye n'umupira w'amaguru ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Senegal riheruka kwandikira ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Africa CAF urwo rwandiko ni urwo kutemera k'umurwi nserukiragihugu wa Senegal uzokinira ku igenekerezo rya kane ukwezi kwa gatandatu kuza mu rukino ruzohuza n'umurwi nserukiragihugu w'Uburundi ku kibuga ivyizigiro co mu Rumonge ni muri za nkino zo gukuranamwo kugira haboneke imigwi nserukirabihugu izokina inkino za nyuma zizobera mu gihugu ca Gabon mu mwaka uza wa 2017 umugwi warungitswe n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca Senegal ushikiriza ko wasanze ikibuga ivyizigiro co mu Rumonge gifise utunenge twinshi nk'uko tubisoma mu rwandiko ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Senegal ryarungikiye ishirahamwe CAF rishikiriza ko ibarabara Bujumbura Rumonge ritagendeka neza ikibuga ivyizigiro giteweko ivyatsi bisanzwe gazon naturelle mu gifaransa ko ico kibuga kiri mu gahinga ka Nyanganande amahoteli adakwiye nuko atabitaro vya kijambere biri hafi ariko mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ntibemera ibishikirizwa n'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Senegal umunyamabanga nshingwabikorwa wa FFB Jeremy Manirakiza ashikiriza ko intumwa ya CAF yari yemeje ko ikibuga cyo mu Rumonge gishobora kwakira ubwo rukino mpuzamakungu igihe yagira umwihwezo waco twageze gusaba CAF kugira ngo ize kuraba ibibuga biri mu Burundi twayeretse stade y'Ingozi tuyerekana stade yo mu Rumonge barahungitse rero umuhinga araza kuraba stade y'ingozi eh, niyo mu rumonge asanga stade y'ingozi ntikwije neza ibisabwa n'amategeko mugabo aca atanga raporo muri kafe ko stade yo mu rumonge ikwije ibisabwa n'amategeko nico gituma rero urumva twari twifuje yuko urwo rukino rushobora kubera mu rumonge aho n'abarorezi bose bakeneye bashobora kwicara bakaruraba neza urumva gushira urukino ni federation yakira ivuga aho ishirira urukino mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi bashikiriza ko barindiriye ingingo ya nyuma y'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri africa caf kugira hamenyekane ikibuga ntabanduka kizakira urwo rukino nk'uko jerome manirakiza abandanya bivuga baraje rero hama baragenda mu rumonge baze mu rumonge ntibashimye yuko bokiniraho bara bandikiye kafu baribwira ibintu byinshi baravuga ibarabara rija rijayo ko rishobora kuba atari ryiza riribi baravuga ku kibuga baravuga ko rishobora kuba kidakwije amategeko barandira kira kafu hanyuma natwe tubibonye kubera kafu yahavuye mu byo banditse yafashe ibintu bitatu gusa bo bari banditse ibintu byinshi cyane bijyanye n'amahoteli n'ibintu byinshi n'ibarabara ibyo byose ariko kafu yo yacifata bitatu muri ibyo mu byo badusabye tuhama natwe turaheza turayimenyesha turayimenyesha tuti ibyo onye mu isanzwe twe twe twashyizeho urukino kubera inspeksiyo ya kafu kafu niyo yatubwiye ku kibuga gikwije ibisabwa n'amategeko turayindiriye rero rero gushika uburumva ishyamba ry'umupira w'amaguru muri afurika kafu niryo rizofata ingingo k'urwo rukino rukinirwa hariya mu rumonge n'uko rushobora kuza gukinirwa aho i bujumbura ibyo biruko mu gihe ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Senegal ryoryo mu rwandiko ryarungikiye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Africa CAF risaba ko urwo rukino rwo kwigenekerezo ya kane ukwezi kwa gatandatu kuza rwobera ku kibuga citiriwe umuganwa Ludovico Rwangasore tubibutse ko mu rukino rwa mbere rwabereye Dakar muri Senegal kwigenekerezo ya 13 ukwezi kwa gatandatu umwaka uheze wa 2015 umugwi nserukiragihugu wa Senegal wari watsinze intama mu rugamba bitatu kuri kimwe mu murwi ke Uburundi busanzwe burimwo Senegal niyo ya mbere n'amanota cumi n'abiri uburundi n'ubwa kabiri n'amanota atandatu namibia ifise amanota atatu n'ideni ry'ibitsindo bitatu iza mu kibanza ca gatatu niger ni iya kane ni nayo ya nyuma n'amanota atatu n'ideni ry'ibitsindo bine ibujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika ubu naho nimwumvirize ijambo rishikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika ku bibazo bitandukanye biraba isi
naho urugamba rwo guharanira ubwigenge bwa politiki ari ikibazo kirangwa hose ku isi ibihugu bitatu byo muri afurika ni ukuvuga uburundi repubulika iharanira demokarasi ya kongo na repubulika ya kongo n'iryozwa ry'agateka ka muntu ryiyongeye bikomeye bivuye ku matora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri ibyo bihugu ivyerekeye agateka ka muntu mu burundi vyarayanzaye mu kwezi kwa kane k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe umugambi uri ku butegetsi mu burundi cndfdd watangaza ko perezida pierre nkurunziza azokwitoza mu kiringo kigira gatatu ikiringo yatsindiye mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu biciye ku biri n'amasezerano y'iyarusha abajejwe gukurikirana agateka ka muntu batohoje abantu amajana ane na mirongo irindwi na bane bishwe kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu irindi kyozwa rikomeye ry'agateka ka muntu rifatiye ku ruhagarara rwa politiki harimo ubwicanyi ndengerabutungane amakuru y'abantu bishwe bagahambwa mu binogo bifubwamo abantu benshi abantu bapfungwa mu buryo budaciye mu mategeko kandi bifatiye ku mpamvu za politiki bagapfungwa mu buryo bumeze nabi cyane kandi bigeramira ubuzima bwabo hamwe n'inyifato ya leta yo kutubahiriza na gato ubwigenge bwo gucikiza ibyiyumviro ubwigenge bw'itangazamakuru ubwigenge bwo kugira amakoraniro hamwe n'ikibazo cyo gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu muri repubulika ya kongo ku itariki mirongo irindwi na zitanu z'ukwezi kw'icumi umugambi uri ku butegetsi n'abo bakorana byatsinze n'amajwi menshi cyane muri referandumu yari ijejwe guhindura ibwirizwa shingiro kugira birekurire perezida denis asungweso kwitoza mu kiringo kigira gatatu abasivile mirongo itatu na batanu bavuga ko bishwe mu myiyerekano y'imbere ya referandumu abatora baratewe ubwoba ubwigenge bwabo ngenderwa ko burageramirwa bikomeye cyane mu kwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu icuka kibi ca politike cariyongeye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho imyiyerekano yadutse kinshasa goma na bukavu ku ngingo ya perezida joseph kabila yo kugirisha rusansuma mu gihugu cose mu mugambi wo kugizayo amatora inyuma y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu onu vyerekeye agateka ka muntu vyemeje ko abantu cumi bishwe mu gihe ishirahamwe rijejwe agateka ka muntu human rights watch ryatangaje ko basivile mirongo itatu n'umunani bapfuye batanu barazimangana abandi barenga amajana atatu barahagarikwa vyongeye hari amakuru atari make avuga ko abatavuga rumwe na leta bahagaritswe mu bisagara mu gihugu cose iryozwa ry'agateka ka muntu ryarabandanije kwiyongera ishirahamwe onu ryatangaje ko ryatohoje dosiye amajana ane y'iryozwa ry'agateka ka muntu kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ku vyerekeye ivyo bihugu uko ari bitatu ni ukuvuga uburundi repubulika iharanira demokarasi ya kongo na repubulika ya kongo leta zunze ubumwe za amerika zarerekanye impungenge ku bijyanye n'ubwicanyi n'icyozwa ry'agateka ka muntu ku mugaragaro no mu mwiherero mu bisanzwe amaleta ategerezwa gushyira imbere y'intahe abatyoza agateka ka muntu agakora n'ibishoboka byose kugira iryozwa ry'agateka ka muntu ntiribe n'ikintu amaleta y'ibihugu byose byo ku isi ategerezwa gukora
iryo ryari ijambo ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika muracari kumwe n'iradiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda oriyani itanga ishaka agiye kutwibutsa amwe mu makuru yadushikirije oriyani
urakoze cyane aloyize twayobwiye ko muri jibuti umukuru w'igihugu ismail omar gure yari yarahiye icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kiringo cya kane aho hari ejo ku munsi wa mungu mu birori byari byitabwe n'abakuru b'ibihugu n'abandi bategetsi mu karere ibyo birori byabereye ku rugo rwiwe ku mugwa mukuru muri jibuti city mu bitabye ibyo birori harimo umukuru w'igihugu cya sudani omar al bashir perezida w'u rwanda paul kagame perezida wa somaliya hassan sheikh mahmud n'umushikiranganji mukuru wa etiyopiya halimeriam desaleng umukuru w'igihugu cya Turkiya Recep Tayyip Erdogan aragiriza amaleta yo mu burengero bw'isi ariko aragwanya intagondwa za leta ya kisilamu mu buraruko bwa Siriya kuba batari ko barafasha leta yiwe kugwanya baruberi b'intagondwa ba leta ya kisilamu ariko uh, ku, ku butaka bwiwe ari ku mugwa mukuru Istanbul ejo ku munsi wa Mungu Perezida Erdogan yavuze ati baradutaye ku rugamba rwo kugwanya leta ya kisilamu iriko irasesa amaraso ibicishije mu bitero by'amabombe y'ubwihebyi n'ibitero by'amarokete ategwa mu kigwati kiri ku mupaka wa Turkiya ahitwa Kilis uwo mwidogo wa perezida Erdogan ni kimwe mu bimenyetso by'uko hari icuka kibi hagati ya leta yiwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya riheruka gusaba ko leta yiwe inagura amategeko yo kurwanya iterabwoba
mwese mukundira ijwi rya amerika igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye ngaha kuri mikoro mwari kumwe na aloyizi bigirimana amakuru hirya n'ino twayashyikirijwe na oriyani itangishaka fatuma arimasi karara niwe yatunganije ibi biganiro tubifurije ibihe byiza mu miryango yanyu mugire umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.